ఇది నిజామిది అమేరిక్ ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa kabiri itariki indwi y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri iki gitondo muri kumwe na fide niyongabo mu rwanda abarimu basaba kwikora ku kigaga cabo umwarimu sako bagahabwa amwe mu mafaranga baziganije muri ibi bihe batakibasha gusohoka kandi bahanzwe n'ubukene kubera ikiza ca korona nyamara ikigo gishinzwe amakoperative mu rwanda kivuga ko abarimu bahembwa kira kwezi badakwiye guharurwa mu babangamiwe n'ibibazo ubu rero turasa navuga ko natwe tubona tugiye kujya muri cya cyiciro cyari kiri bubwire leta ati natwe muturengere nubwo turi abanyamushahara uyu ni umwe mu barimu basaba kwikora ku mafaranga baziganije muri koperative yabo icya mbere abarimu ntibabyaze bakoze imishinga itandukanye bayijyana ku mwarimu sako umwarimu sako baha inguzanyo ngira ngo aho bashoboye gushora uyu munsi hagombye kuba haratanze inyungu ku buryo bumwe cyangwa ubundi ku buryo batari mu ba mbere b'abanyarwanda bashobora kuba bafite ibibazo uwo nawe ni harerimana jean bosco umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative mu rwanda iyi nkuru n'izindi tubafitiye harimwo abantu bagera kuri mirongo itanu bafashwe binjira mu gihugu cy'u rwanda mu karere ka rubavu badaciye ku mipaka yemewe hamwe no mu gihugu cy'u burundi umugambwe sawanya frodebu usaba ko ibyavuye mu matohoza y'urupfu rwa Cipriano Ntaryamira rwatewe n'iraswa ry'indege mu Rwanda ari kumwe na perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana byoshigwa habona turazigaruka ko mu kanya gatoya cyane imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya Alois urakoze fideli leta y'u rwanda yatangaje kuri uyu wa mbere ko habonetse uwundi muntu umwe yagaragaye ko yanduye umugera wa korona ibi bikaba bishikanye ku gitigiri cy'abantu ijana na batanu bamaze kuwandura muri icyo gihugu muri aba bane baramaze gukira kandi barasezerewe mu bitaro nk'uko byashyikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu rwanda uwo muntu yatahuye ko yahuye n'uwundi yanduye uwo mugera muri icyo gihugu ishyirahamwe mpuzamakungu onu muri nigeria ryarongereje ikiringo cyo gukinga n'ingingo zo kwitegurira ikiza cya korona mu makambi mu buraruko bushyira ubuseruko bw'icyo gihugu icyo gice kirimo impunzi ibihumbi amajana zahunze ubwicanyi bw'umuhari w'itarabwoba wa boko haramu iyo myiteguriro iriko irabera mu makambi ya maiduguri jere bama banki burka goza na gubiyo ako karere ntikaragaragaramwo uwanduye uwo mugera ariko abakozi bakora mu bisata bitanga imfashanyo bafise ubwoba ko uwo mugera ushobora gutikiza inganda mu gihe woshika muri ayo makambi abamwo amasinzi y'impunzi impunzi zigereranywa ko zingana n'umuriyoni umwe n'ibice umunani nizo zakuwe mu ngo zabo kandi zikaba ziba mu buzima bubi cyane muri ayo makambi umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza boris johnson yarimuriwe mu kibanza kivurirwamwo abaremvye mu bitaro vy'i londres ku murwa mukuru w'ubwongereza inyuma y'aho ibimenyetso by'umugera wa korona bimereye nabi kuri uyu wa mbere ni inyuma y'umunsi umwe akuwe mu rugo iwe ajyanwa mu bitaro mu bipimo byavugwa ko bisanzwe johnson yari yakiriwe n'ibitaro st thomas ku munsi w'imana inyuma y'iminsi icumi apimwe bagasanga yaranduye covid cumi n'icyenda umuvugizi wiwe james slake yashikirije ko johnson yari yamaze ijoro atekaniwe kandi abandanya imirimo yiwe yo gukurikirana ibikorwa bya leta naho yaboneka ko ibimenyetso byo gukorora hamwe n'ubushuhe budahera johnson w'imyaka mirongo itanu n'itanu y'amavuko yari yagumye mu kibanza cya wenyine mu rugo rwiwe kuva aho yasuzumwa bagasanga yaranduye umugera ku itariki ya mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa gatatu muri leta zunze ubumwe za amerika buramatari wa leta ya new york yashikirije kuri uyu wa mbere ko bishoboka ko leta yiwe arongoye yorohewe ku bijanye n'ikiza ca korona ariko ko hakiri kare ku vyemanga andrew kuomo yashikirije ko ibitigiri vya bashasha bandura covid cumi n'icyenda byagumye ku rugero rumwe mu minsi ibiri abarwayi bakeneye ibitaro bagumye ku gitigiri kiri hamwe mu minsi itatu iheze kandi n'abasaba ivyuma bibafasha guhema baragabanutse ariko ashikiriza ko leta ya new york ikiri imbere mu mareta yo muri amerika yasinzikaye aho abarenga ibihumbi ijana na mirongo itatu bawanduye muri iyo leta n'abarenga ibihumbi bine n'amajana indwi bamaze gupfa uwomo amenyesha ko ikiringo cyo kugara ibikorwa bitari byankenerwa hamwe n'amashuri byongerejwe muri iyo leta arongoye gushika ku itariki mirongo itatu z'uku kwezi kwa kane mu gihe ibisirikare byo ku isi bibona abavyo bandura umugera wa korona igisirikare cy'ubushinwa cyo kivuga ko atawaco arawandura ibi biri mu rwandiko cyasohoye ku igenekerezo ya gatatu z'ukwezi kwa gatatu rwavuga ko ata musirikare n'umwe amaze kwandura ubushinwa bufise abasirikare baharurwa ku miliyoni zibiri bakiri ku mirimo hamwe n'abapolisi ibihumbi amajana umunani mu gihe ikiza ca korona cari gisibije ibice vy'ico gihugu ibihumbi vy'abasirikare vyararungitswe gufasha ni mu gihe leta zumwe za amerika yo imaze kuronka abasirikare bashika igihumbi banduye umugera ibindi bihugu nk'ubw'ubufaransa ubwongereza ubuyapani na koreya y'epfo navyo nyene abasirikare bavyo baramaze kwandura muri turukiya umurwa mukuru istanbul wateye impari hagati y'abanyepolitike muri iki gihe co kurwanya umugera wa korona umukuru w'ico gisagara asaba ko ibikorwa byose bihagarara ariko perezida Recep Tayyip Erdogan aramuswa ico gihugu we aguma ashimangira ko imirimo nkenerwa ku butunzi bw'igihugu ibandanya ukuri kwamye
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho akarere ka rubavu kavuga ko abantu bagera kuri mirongo itanu bafashwe binjira mu gihugu badaciye ku mipaka yemewe bari bakumiwe mu kiringo bategerezwa kumara hamwe iminsi cumi n'ine hamwe n'abandi bagera ku majana atanu baturutse muri repubulika ya demokarasi ya kongo claude ganza munyamagana araduha inkuru idonido ku itariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka nibwo guverinoma y'u rwanda yafashe ingamba zikaze zigamije gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona itangaza ko imipaka yose ifunzwe keretse ku banyarwanda bataha ndetse n'abantu batuye mu rwanda byemewe n'amategeko ariko bakabanza gushyirwa mu kato mu gihe cy'ibyumweru bibiri ibi bivuze ko ba mbere bujuje ibyumweru bibiri ku itariki eshanu z'uku kwezi kwa kane muri rusange abashyizwe ahantu ha bonyine muri aka karere ka rubavu baturutse muri repubulika ya demokarasi ya kongo bararenga magana atanu muri abo ariko harimo n'abafashwe bagerageza kwinjira mu gihugu banyuze mu nzira zitemewe nk'uko bwana gilbert habyarimana uyobora aka karere ka rubavu abivuga nibyo koko dukomeje kwakira abanyarwanda bari guturuka mu gihugu cy'abaturanyi cya kongo babaciye mu nzira zitemewe ubu baragera muri mirongo itanu na batatu abo bakaba bagomba gukurikiranwaho icyaha cyo kunyura mu nzira zitemewe irigo korosingi kugira ngo babiryozwe n'amategeko bazahabwe n'ibihano bijyanye nabyo ihame ry'ibanze ni uko uturutse hanze wese cyane cyane ko hakurya hariyo iki cyorezo naho kimeze nabi abaturutse hanze bose bari kuza tukabashyira ahantu hihariye aho turi kubakurikirana kugira ngo ya misi cumi n'ine irangire aba barakurikiranwa n'abaganga umunsi ku wundi kugira ngo abagaragaza ibimenyetso bya virusi ya korona bakomeze bitabweho naho ab'iminsi cumi n'ine ishize nta bimenyetso bagaragaje bakarekurwa bakajya mu ngo zabo bacumbikiwe muri site nke nk'uko umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe imibereho myiza y'abaturage madame ishimwe pacifique yabibwiye ijwi rya amerika mu gitondo saa mbiri twari dufite magana atanu na cumi n'umunani kuri site zose ariko ubu biyongereye kuko ku mipaka nabonye hari abandi bamaze kugerayo ubu hari site zingahe dufite site enye dufite segi ikore de siyanse de gisenyi tukagira koleji nyemera mihigo santere pasitorale na wesitani mawunteni hoteli muri abo ngabo bose haba harimo si abagaragaje ibimenyetso cyangwa bose nta bimenyetso baragaragaza kugeza uyu mwanya nta muntu uragaragaza ikimenyetso aba mbere bazatangira kurekurwa ryari bazahujuje bya byumweru bibiri ya minsi cumi n'ine bari gupimwa nibarangiza gupimwa rezita ntiziboneka barataha amakuru twahawe n'umwe mu bakozi ba hoteli yarimo abagera kuri cumi n'umwe nuko abo bose batashye kuri uyu wa mbere ubuyobozi bw'akarere bwatubwiye ko abacumi n'umwe aribo bisabiye gushyirwa muri hoteli bavuga ko batashobora ubuzima bwo kuba mu kigo cy'amashuri kandi bagaragaza ko bifitiye ubushobozi bwo kwiyishyurira ikiguzi cyo kuba muri hoteli mu minsi cumi n'ine twifuje kugera hamwe mu hacumbikiwe aba bategereje ko iminsi cumi n'ine irangira ariko ubuyobozi butubwira ko abemerewe kubageraho ari abaganga n'abandi bakozi bashinzwe kubitaho umunsi ku wundi bonyine akarere ka rubavu gahana imbibi n'umujyi wa goma wo muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri iki gihugu gituranye hamaze kuboneka abanduye virusi ya korona basaga ijana na mirongo itandatu iyi virusi imaze kwica cumi n'umunani naho batanu bakaba bari bamaze gukira barasezerwa kugera ku itariki eshanu z'uku kwezi ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko abari bafite akamenyero ko guca mu nzira zitemewe babyirinda kuko bishobora gukururira ibibazo bikomeye umuntu ku giti cye n'igihugu muri rusange muri iki gihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya korona mbere na mbere ushobora kuza urwaye ukanduza umuryango wawe ariko ukanduza n'abandi banyarwanda icyo akaba ari ikintu kitakwihanganirwa ariko icya kabiri uba ukoze icyaha ndetse nta n'ubwo byoroshye kugutandukanya n'umwanzi ushobora guhura n'ubundi n'ibibazo cyane cyane ko imipaka yacu irinzwe neza icyo dusaba ni uko baharanira yuko banyura ku mipaka yemewe bakakirwa nk'abanyarwanda noneho bagafashwa gushyirwa ahantu bategerereza ya minsi cumi n'ine kugira ngo dukomeze tubakurikirane tureba ko nta kibazo bafite kugeza ku itariki eshanu z'uku kwezi kwa kane mu bihumbi bibiri na makumyabiri minisiteri y'ubuzima mu rwanda ivuga ko abantu ijana na bane aribo bari barwaye coronavirus ariko bane muri bo basezerewe mu bitaro bamaze gukira nta muntu n'umwe uratangazwa ko yahitanwe nayo mu rwanda claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'aharadijwi ry'amerika
ku bakunzi ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ndabasuhuje hano i washington kubera ikiza cya virusi ya korona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radiyo ijwi ry'amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru bari hirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye mukomere cyane
mu rwanda kandi abarimu basaba kwikora ku kigega cyabo umwarimu sako bagahabwa amwe mu mafaranga baziganije muri ibi bihe batakibasha gusohoka kandi bahanzwe n'ubukene kubera ikiza cya korona abavuganye n'ijwi rya amerika baremeza ko ubuzima bubagoye ko hatagizwa igikorwa bazokwisanga mu gitigiri cy'abategerezwa gufashwa na leta asumuta akabo yaraduha ibindi kuri iyi nkuru hashize iminsi humvikana abaturage basaba leta kubagoboka bemeza ko baryaga ari uko bagize icyo bakora none ibihe byo kuguma mu rugo bikaba bibasigiye inzara mu batangiye gufashwa ni abari basanzwe barya ari uko bagiye mu kazi uko iminsi igenda ishira abarimu basanzwe mu cyiciro cy'abakozi ba leta nabo baravuga ko umushahara bahembwa uhereye ku bihumbi mirongo ine bihabwa uwarangije amashuri yisumbuye ukagera ku bahabwa ibihumbi ijana barangije kaminuza aba nabo baremeza ko ibi bihe babayemo bitaborohera batabonye ikibagoboka bazisanga bari mu cyiciro gisaba gufashwa ubuzima ubu ngubu urumva muri ibi byumweru bibiri umuntu yari yagerageje gukoresha umushahara leta yamuhaye dusa n'abahaha byo nakita iby'ukwezi ariko urumva kujya ku isoko ni uguhaha nyine umuceri akawunga n'ibishyimbo nta kindi kintu cyunganira nyine umuntu yabashije kugura kubera amonota y'amafaranga yari afite ubu rero situwasiyo navuga ko natwe tubona tugiye kujya muri cya cyiciro cyari kiri bubwire leta ati natwe muturengere nubwo turi abanyamushahara aba barimu bavuga ko baramutse bahawe ubwizigame bwabo bagiye batanga muri koperative yabo umwarimu sako barenga iminsi mibi bakaba bava mu bifuzwa gufashwa na leta imyaka icumi ntabwo amafaranga ibihumbi birindwi urumva ko amafaranga make nshobora kuba afitemo n'ibihumbi magana atanu ubu rero umuntu akavuga ati niyo baguhaho make ukaba usunika iyi minsi wenda byaba bidufasha ko ubundi twasohokaga umuntu agatera utwo turaka tukigisha abana b'abandi noneho tukagenda tukunganira ariko ubu ntabwo asohoka ibihumbi mirongo ine rero ufite abana batatu bane rwose nta kintu wabijyana ku isoko n'ibiciro byazamutse ngo bikore umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative mu rwanda bwana harerimana jean bosco asobanura ko imikorere ya koperative y'umwarimu sako itabasha kugabanya amafaranga abanyamuryango bayo bwana harerimana asaba abarimu kwaka inguzanyo aho gusaba imigabane iyi koperative y'umwarimu sako ikoperative ikora nk'ibindi bigo byose by'imari bi- bikora ubwizigame hanyuma bikagurizanya ntabwo rero byakunda ubwo bwizigame nibwo ibyo- nibwo ubundi buhindukamo inguzanyo kandi aho tuvugira ahangaha abarimu bafite inguzanyo nyinshi cyane zababyariye inyungu mu mishinga itandukanye bivuga ko ayo mafaranga bashaka n'ubundi abarimo ntabwo rero bishoboka ibi bigo by'imari eh, byo kuzigama no kugurizanya bitandukanye cyane n'amakoperative adacuruza imari kuko amakoperative yo andi asanzwe adacuruza imari bwizigame buba buhari ahubwo buri kubyara inyungu igihe abanyamuryango bawushakiye bafata icyemezo bakabufata uyu muyobozi asobanura ko abarimu bahawe amahirwe yabafasha kubavana mu bukene bifashishije iyi koperative yabo ku buryo bakabaye batacyumvikana mu bantu bafite ubukene icya mbere ah, abarimu ntibabyaze bakoze imishinga itandukanye bayijyana ku mwarimu sako mwarimu sako ubaha inguzanyo ngira ngo aho bashoboye gushora uyu munsi hagombye kuba haratanze inyungu ku buryo bumwe cyangwa ubundi ku buryo atari batari mu ba mbere b'abanyarwanda bashobora kuba bafite ibibazo icya kabiri abarimu bazahembwa ku kwezi nk'uko bisanzwe A- a- hari benshi bari basanzwe bakora bubyizi batari gukora Mm.
ariko abarimu n'ubundi bazabona amafaranga y'ukwezi ku buryo busanzwe byumvikane ko rero ntabwo ari bo rwose ba nyuma cyangwa bari muri vulnerable groups ku buryo Mm.
umuntu yakubwira ko eh, hari igikuba cyacitse ku barimu abarimu ntibatuze ntibumve ko rwose banki yabo ikigo cyabo kirabatekereza gishobora no gukora n'ibindi birenze ibyo ngibyo umwarimu sako washinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu mu gitekerezo cya leta y'u rwanda mu rwego rwo kuyongerera ubushobozi leta yayihaye miliyari mirongo itatu zizakoreshwa mu gihe cy'imyaka icumi itanga inguzanyo iyi koperative ihuriweho n'abarimu basaga ibihumbi mirongo irindwi na kimwe bahabwa inguzanyo ku nyungu ya cumi na rimwe ku ijana mu gihe izindi banki inyungu yazo iri kuri cumi n'umunani ku ijana cyangwa cumi n'icyenda hamwe na hamwe ni mu gihe kandi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani koperative umwarimu sako isobanura ko imaze kunguka hafi miliyari cumi n'eshatu mu mafaranga y'u rwanda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi ry'amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ejo itariki zitandatu y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri imyaka mirongo ibiri n'itandatu yari yuzuye indege yari itwaye uwari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana na mugenzi we w'uburundi cyprien ntaryamira ikorowe hafi y'ikibuga cy'indege cy'i kanombe mu rwanda mu burundi umugambwe sahwanya frodebu yakomokamwo usaba ubutungane inkuru y'ijwi ry'amerika yateguye yifatanije n'abakunzi bayo mu burundi usomerwa na desire yatunga imana ari kigali mu rwanda ibirori byo kwibuka imyaka mirongo ibiri n'itandatu irangiye uwahoze arongoye uburundi sipiriyano ntajyamira asezeye isi vyabereye ku rwego rw'igihugu ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura vyatanguriye ku nkuka y'imisa yabereye muri katedrale regina mundi irongowe n'umwepiskopi mukuru wa diyoseze katolika nkuru ya bujumbura musenyeri gervasi banshimiye ubusa yagarutse ku vyaranze sipiriyano ntajyamira mu kiringo c'amezi abiri yamaze ku butegetsi turumvise ingene imana igize iti nguyu umusabyi wanje nguyu uwo nitoreye ngo azanire intara ubutungane naho iryo jambo tuzi neza ko ryari ryerekeye yezu umwana w'imana mu gihe yari akibugwa n'abahanuzi ndabona ko dushobora kuriroresha no kuri uyu perezida sipuriyano ntaryamira turiko turasabira tukabona ko abwirizwa kuba yari yumvisemo uwo muhamagaro w'imana w'uko imana imutoye ngo ayobore igihugu mu bihe byari bigoye nicyo gituma yaje asemerera ati disipurine kuri mwese kandi mu nzego zose muyoboke abatwara mureke kwigira nk'ubusimbira hamwe iyo nzira y'uko bose bumva ko mu gihugu twese tunganya iteka n'aho yaciye kure uko ndabibona yarahavuye irakunda hasigaye rero ko twese tumenya kuza turasangira iby'imana yadusangije tukamenya ko baba bamwe cyangwa baba abandi bashobora gutwara igihugu muga bagatwarira bose kandi bagatunganiriza bose bitabye ijwi ry'umukama intungane iragira ubusa abanyacubahiro harimo n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza bari bitavye ivyo birori imbere yo gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa bumvirije ijambo rya ntajyamira igihe yimikwa ku butegetsi uwo yahoze arongoye uburundi yifuza gukomeza ubumwe hagati y'abarundi na disipurine mu bisata bitandukanye vy'igihugu uyu munsi usubire kucibutsa yuko uwo mudasangiye ubwoko umutumba canke umugambwe atari umwansi kwahubwo umwansi wa twese ari inzara inzigo n'urwimo tuzirikane kandi kuri uno munsi ko umututsi umuhutu umutwa ko twese turi bamwe imbere y'imana n'amategeko kandi ko ataho tuzoshirana dutegereza kubana mu mahoro n'umwumvikana tugiye kwihutira kugarukana disipurine mu gihugu disipurine mu ntwaramiheto disipurine mu mashuri disipurine ku kazi disipurine mu migambwe disipurine mu ntwaro disipurine mu burundi bwose
mu mugambwe sawa nyafurodebu sipirano ntajyamira yaturukamwo batangazwa n'ingene gushika ubu atamuco uratangwa ku rupfu rw'uwo yahoze arongoye uburundi petero karaveri nahimana arongoye umugambwe sawa nyafurodebu akavuga ko n'ubu bakirindiriye ukuri kuri urwo rupfu rwa ntaryamira uko byaba bigenda minsi yose natetse amatwi bari ico kibazo mbega urubanza rwa ntaryamira mbega abamugandaguye mbega hariho amatohoza yoba ariko araba ariko twebwe uko tubibona ntaco turabona cemeza koko yuko ababijejwe ni ukuvuga ubutungane leta n'amakungu bageje ibibazo mwe n'ivyo ko n'umukuru w'igihugu yishwe ntaco tubona kirakorwa c'ukuri nico gituma tuguma dusaba ati ababijejwe bose bakoranye inguvu kugira ngo amatohoza abe umuco uboneke ku bagandaguye nyene icubahiro cyubahiro ntaryamira umukuru w'igihugu c'uburundi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane iraswa ry'indege yari yireruye perezida habyarimana w'u rwanda na ntajyamira w'uburundi ku igenekezo rya gatandatu ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane yarahitanye kandi abashikiranganji babiri ba leta y'uburundi iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuba tukivuga ku munsi w'ejo tariki zitandatu y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri imyaka mirongo ibiri n'itandatu yari yuzuye indege yari itwaye wari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana na mugenzi we w'uburundi cyprien haryamira ikorowe hafi ikibuga c'indege c'i kanombe mu rwanda mu rwanda kuva kuri uyu wa kabiri ibikorwa vyo kwibuka bizokorwa mu buryo bwihariye kubera ikiza c'umugera wa korona umunyarwanda silvestre wibajije niwe yari ambasaderi w'u rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane mugenzi wacu venusten nshimiyimana yamubajije uko yakiriye ikorwa ry'indege n'urupfu rw'abaperezida babiri juvenal habyarimana na cyprien ntaryamira silvestre wibajije kaze neza ku ijwi ry'amerika urakoze venusten nshimiyimana wakiriye gute inkuru yihanurwa y'indege ya perezida habyarimana na perezida ntaryamira inkuru mbi rwose y'incamugongo kuko urumva mu karere abaperezida babiri bagendeye rimwe mu bintu bidasobanutse n'ibintu mbega umuntu urayoberwa tureberwa n'ibintu byatugoye byabaye rwose ibintu bikomeye ndagira ngo nkumenyeshe ko ukuntu byari bikomeye ntibyatinze gato kuko nagiye kubona mbona na silivana umudamu wa ntaryamira nawe aje mu rugo kuko nawe ntabwo arasobanukiwe uko ibintu byagenze Eh, ndetse eh, tugumya kubaza ariko nyuma premier ministre yaje ku telefone agata ambwira uko byagenze ambwira ko eh, indege nyine arashwe ikaba ndetse na perezida n'abari barimo bose bakaba bitabye imana hari amabwiriza mashya yaguhaye eh, amabwiriza yo mu bihe bidasanzwe uko mwagombaga kwifata nk'abantu bahagarariye eh, u rwanda mu bindi bihugu nkeka ko icyo gihe abantu bose twari turi gucyo nakwita emosiyo twari turi eh, no na- nawe ubwo ndumva tuvugana yibaza uko yabyitwaramo byari ibintu bikomeye cyane icyo gihe kuko ntabwo hashobora guteganywa ibindi uretse icyo kuko ndibuka mbere y'uko banagenda mu nama aho Dar es Salaam Kigali ndumva bari banshatse bati udushakire ntaryamira azajyana na perezida perezida ntaryamira eh, aza kuvuga ko azagenda n'indege ye ni ninde Eh, wagushatse i kigali yakubwira ko ntaryamira bagomba kujyana na habyarimana i kigali ni muri perezidanse bashatse ugenda bifuza ko bagenda baganira ariko icyo nakubwira ni uko inama yagombaga kubera ni dar es Salaam ikibazo cyibanzweho cyane n'icy'i burundi kuko icy'u rwanda cyo perezida habyarimana yari yavuze yuko nta kibazo nataha guverinoma ihuriweho n'amashyaka menshi na fpr azayishyiraho uwo muri uwo mugoroba tubwiraga mu kanya y'uko umugore wa ntaryamira ahungiye iwawe mwifashe gute kugira ngo mubungabunge imitekano ya bamwe n'abandi mu burundi bari batabimenya neza ariko bari bagiye kwitegura kwakira perezida ni ukuvuga abayobozi b'u burundi koro konsitiwe barategereza bari bamutegereje saa mbiri biranga noneho perezida ntibantunganya amaze kugira inkuru nyine y'uko umukuru w'igihugu yaguye muri iyo ndege yatumiwe yatumiye ab'ingenzi bakorana kugira ngo barebe uburyo babyifatamo icyo navuga cyabaye cyiza ku burundi cyangwa se bagerageje kugira ngo bidatera intuganda nk'uko wenda iwacu byagenze ni uko basobanuye ko mesaje y'uko perezida wabo ya- yaguye muri agisida y'indege ubona ute inkurikizi z'urupfu rwa perezida habyarimana mbese byari ngombwa yuko abantu bapfa kubera yuko habyarimana apfuye oya ntabwo ari byo kuko ngewe ndakubwira ndi mu bantu ba mbere banabyamaganye rwose ibyo rwose byo byumvikane neza ntabwo byari ngombwa ko abantu ba- habyarimana se wirumva ibyo bintu ari byo yari kwifuza kuko habyarimana yari yigendeye icyo gihe ahubwo iyo abantu bitwara neza eh, bashoboraga no kumuririra byarashobokaga rero yuko mu rwanda bavuga bati umukuru w'igihugu koko agize insanganya indege ye irahanuwe ariko twebwe tubeho tubeho mu mahoro a- a- ntihagire umuntu u- usagarira undi ndetse batangira wenda no kubikora ku mugaragaro byaba ngombwa bakabarasa kuko icyo gihe ntabwo byari byoroshye ni ukuvuga bakabahana bi- bi- bihanukiriye mu kanya wavugaga yuko minisitiri w'intebe agataha uwiringiyimana yaguhamagaye ariko tuzi neza yuko ku itariki ya karindwi nawe eh, yishwe amaze kwicwa ninde wasigaye aguha amategeko nk'uwari uhagarariye u rwanda mu burundi aha yewe urumva kari akavuyo muri kirya gihe rwose kari akavuyo tuvugisha ukuri byari bimeze nabi No, byari bimeze nabi rwose ubu no- none se guverinoma yaje kujya aho ryari iyo bita iy'abatabazi kuko ari akavuyo rwose byari ibihe bikomeye nyakubahwa silivesitiri wibajije ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika amakuru n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mwari kumwe nanje fideni niyo ngabo mugire ibihe byiza mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.